muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda nimudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu leta y'u rwanda yemeye ko urumogi ruzajya ruhingwa rukoherezwa mu mahanga bityo rukinjiza umutungo mu isanduku y'igihugu nyamara abazaruhinga cyangwa abazarukoresha bitemewe n'amategeko bazajya babihanirwa ibintu ni bibiri kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga icya kabiri kuba ko nk'urumogi ari icyaha uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u rwanda faustin nteziryayo muri uganda polisi yazindutse isaka ibiro bya bobi wine naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishingwa rya komine minembwe riri mu mpaka z'urudaca aya makuru n'andi yose twabateguriye turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume hafi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi nk'uko bisanzwe muri uganda polisi yazindutse isaka ibiro bya robert kiyaguranyi sentamu uzwi cyane ku izina rya bobi wine umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane ninazwe umushingamateka bobi wine yemeje ano makuru abicishije ku rubuga rwe rwa twitter mu gusigura ko abapolisi bamusatse bagiye batwaye bimwe mu bikoresho biri mu nyandiko y'isi z'agaciro bamwe mu bakorera muri ivyo biro bakomeretse naho bobi wine atatomoye bangahe n'uburyo bakomerekeyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateye ivyatsi ingendo ya polisi bavuga ko ari umugambi w'iterabwoba begetse kuri leta ya uganda kuva bobi wine yatangaza ko ashaka kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo guhindura ubutegetsi bwa perezida kaguta yoweri museveni amaze imyaka mirongo itatu n'ine aramutswa uganda ntiyorohewe we co kimwe n'abayoboke biwe bamaze guhohotegwa no gutabwa mu mvuto akatari gake amakoraniro yiwe nayo akunze kuburizwamwo aha tukibutsa ko amatora rusange muri uganda ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe banki y'isi yose yemeje ingengo y'imari y'amadolari miliyari cumi n'ebyiri yo gutera inkunga ibihugu bikennye mu bikorwa byo gupima abaturage babyo virusi ya korona kuyikingira no kuyivura mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'inama y'ubutegetsi yayo banki y'isi yose ivuga ko iyi ngengo y'imari izafasha abantu bagera kuri miliyari kubona urukingo rwa virusi ya korona iyi ngengo y'imari ya miliyari cumi n'ebyiri z'amadolari kandi ni igice kimwe cy'iyindi nini ingana n'amadolari miliyari ijana na mirongo itandatu banki y'isi yose yageneye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ingaruka zacyo kugera mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe urukingo rwa virusi ya korona ntiruraboneka kugeza ubu ariko ni ngombwa kwitegura hakiri kare nk'uko perezida wa banki y'isi yose david malpas abisobanura kuko iyo rumaze kuboneka kurukwirakwiza bizamo ingorane nyinshi nyinshi zitandukanye uyu munsi israel na libani abaturanyi bamaze imyaka n'imyaka mu ntambara batangiye ibiganiro by'akataraboneka ku mipaka yabo yo mu mazi y'inyanja ya mediterane ni mu gihe umubano wa israel n'ibindi bihugu by'abarabu urimo ugenda urushaho gutera imbere inama ya mbere yafunguye iyi mishyikirano yabereye mu mujyi wa nakura mu majyepfo ya libani hafi y'umupaka wa israel mu kigo cy'icyicaro gikuru cya finul umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye onu ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku mipaka ya israel na libani kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani umutekano wari wakajijwe cyane ingabo za libani n'iza finul zari zafunze imihanda yose ijyayo kajugujugu za gisirikare zabo zari nyinshi mu kirere naho amato y'intambara yabo yazengurukaga mu nkengero za nakura mu mazi ya mediterane mu nama harimo kandi umuhuza david shenker minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe akarere k'uburasirazuba bwo hagati bw'isi nta tangazo bashyize ahagaragara nyuma y'inama ariko bumvikanye ko bazongera guhura ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa cumi kuri leta zunze ubumwe za amerika iyi mishyikirano ni akataraboneka mu mateka yari imaze imyaka itatu igerageza kumvikanisha isirayeli na libani ku kibazo cyabo cy'imipaka yo mu mazi y'inyanja ya mediterane no ku makimbirane ashamikiyeho ku mutungo kamere mwinshi wa peteroli na gazi uyarimo iyi mishyikirano ibaye by'umwihariko nyuma y'amasezerano y'akataraboneka nanone yo mu kwezi kwa munani gushize yo kugirana imibano isesuye hagati ya isirayeli n'ibindi bihugu bibiri by'abarabu bahrein na emira z'abarabu zunze ubumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari i nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda urukiko rukuru rwakomeje urubanza rw'umunyamakuru focus ndayizeye na bagenzi be baregwa gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi no kugirira nabi umukuru w'igihugu mugenzi wacu eric bagira ubusa yatuzaniye iyi nkuru umunyamakuru bwana focus ndayizera n'umunyamategeko umwunganira metre paul ntare nibo basa n'abihariye umwanya w'iburanisha ry'umunsi banenga ibirego by'ubushinjacyaha ahereye ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika umunyamakuru ndayizera yabwiye umucamanza ko bitari bushoboke ko acura uwo mugambi kandi abaregwa nabo batari baziranye ndayizera yibukije ko mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda wacuzwe n'ihuriro nyarwanda rnc rivugaho ko ryashinzwe na generali faustin kayumba nyamwasa rirangije riwunyuza mu muyoboke waryo kasiye nta muhanga yatsembye ko atigeze avugana n'umunyamakuru bwana kasiye nta muhanga haba kuri telefone ndetse no mu buryo ubwo ari bwo bwose uyu nta muhanga niwe ufatwa nk'umukuru w'itsinda kandi ubutegetsi bwemeje ko yatorotse inzego z'ubutabera ndayizere yabwiye urukiko ko dosiye yabajijwe agifatwa n'inzego z'umutekano atariyo yaregeshejwe mu rukiko aravuga ko agifatwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangiye abazwa ku mikorere ye mu itangazamakuru ariko ageze mu rukiko yisanga aregwa ibyo gushakagurika ubutegetsi aravuga ko iyo dosiye ariyo yagombye kuba ari ishingiro ry'urubanza umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibyo ntacyo byamarira urukiko kuko iyo dosiye avuga ntaho igaragarana cyane ko ngo atariyo yaregewe urukiko yavuze ko iyo hakorwa amaperereza harebwa ibigize icyaha bikaba aribyo biregerwa urukiko focus ndayizera yakomeje gutsimbarara akavuga ko ubugenzacyaha bwagejeje dosiye imurega ku bushinjacyaha nyuma yo gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo bwana ndayizera yongeye gushimangira ko iyo dosiye aburana n'ubushinjacyaha yagiye ahabwa inyandiko zayo akazishyiraho imikono ku gahato atazi ibizikubiyemo mu gihe dosiye avuga ko yabazwagaho by'itangazamakuru yari yayisomye anayishyiraho imikono yemera azi ibiyikubiyemo amajwi yatanzwe mu rukiko n'ubushinjacyaha yumvikanamo kasiye nta muhanga n'uwitwa tembo bagaruka ku gucura umugambi wo guhanahana ibiturika no ku ifatwa rya ndayizera na bagenzi be ayo majwi uregwa yavuze ko uko yumvikana atari umwimerere mu magambo ye yabwiye umucamanza ko ayo majwi yakozwe mu buryo bwa teatire cyangwa ikinamico kuko ngo hari aho nta muhanga yumvikana nk'uri kuri telefone mu gihe uwitwa tembo we yumvikanaga nk'uri muri studio metere ntare yabwiye urukiko ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bushingiraho buregwa yunganira bivuguruza kandi ko bufata ndayizera bukamushyira ku rwego atariho nabo yemeza ko ibyaha fokasi ndayizera yabyemejwe ku gahato yavuze ko temba ushinjwa ko ari we washyikirije ndayizera ibiturika ribaringa muri iki kirego asaba ko niba koko ubu yarabayeho ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza niba bwaramuhishiriye cyangwa se bukaba bwaramurekuye by'agateganyo abiregura bakomeza kwibaza ku buryo tembo yashyikirije ibiturika ndayizera yamara kubimugezaho nyuma y'iminota mirongo itatu ndayizera agatabwa muri yombi tembo ntagaragare kandi bivuga ko byari yabiraranye biturutse mu burundi burundi uyu munyamategeko yatinze kuri raporo yakozwe n'inzobere za gisirikare ku biturika iri tsinda riregeshwa yavuze ko bafite impungenge ko ibyiswe ibisasu n'ubushinjacyaha abaregwa bashobora kuzabihanirwa barengana yibukije ko raporo y'abahanga yavuze ko kugira ngo ibyagaragajwe biturike bisaba kubanza guhuza insinga mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko byari bukorwe hifashishijwe telefone ngendanwa batagombye guhuza insinga ibyaha byo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba n'ibyaha by'ubwinjiracyaha mu gukora gukoresha ibintu biturika binyuranije n'amategeko Focus Ndayizera n'ubwunganizi babihakanye undi wagize icyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha ni bwana Eliakim Karanga ubushinjacyaha buvuga ko ariwe muhanga wagombaga gukora sisitemu yo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu uyu wafashe umwanya muto nawe yahakanye ibyo aregwa byose maze abyita ibinyoma byambaye ubusa yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi yategetswe n'inzego z'umutekano gushinja umunyamakuru Focus Ndayizera ko ngo yafatanywe ibiturika Karangwa aravuga ko ibyafatiriwe bishingwa Ndayizera nk'uko bivugwa bitakorana n'amashanyarazi uyu nawe wemera ko ari umuhanga mu by'ikoranabuhanga wanabiherewe ibihembo ku rwego rw'igihugu mu mwanya muto yakoresheje yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zagiye mu kigo cye yakoreragamo iby'ikoranabuhanga bahakura ibikoresho maze ngo baheraho babimuregesha ko ariyo byagombaga kwifashishwa mu guturitsa ibisasu yasabye urukiko ko ibiturika bivugwa ko inzego zabifatanye ndayizera byagaragazwa maze n'ibikoresho bya karangwa bikagaragazwa bigasuzumwa n'abahanga mu biturika yasobanuriye urukiko ko yamenye Focus ndayizera nk'umunyamakuru wamusuraga mu kigo baganira ku by'ikoranabuhanga byatumaga anamenyekana akanamwamamariza ibikorwa bye abaregwa babiri ari b'umunyamakuru Focus ndayizera n'umuhanga mu by'ikoranabuhanga Eliakim Karangwa ntacyo baravuga ku byifuzo by'ubushinjacyaha buheruka gusabira itsinda ryose igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose byitezwe kuko ari cumi na batatu nibarangiza kwiregura ubushinjacyaha buzasubirana ijambo rya nyuma maze abaregwa nabo bakazagira icyo bavuga ku bihano basabiwe abaregwa muri uru rubanza batangiye gutabwa muri yombi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane tariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa cumi eh bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rwanda kandi leta yashyizeho itegeko ryemera ko urumogi ruzajya ruhingwa ariko ruzajya rwoherezwa mu mahanga rwinjize amadovizi mu isanduku y'igihugu uzaruhinga cyangwa uzarukoresha bitemewe n'amategeko azabihanirwa asumita kaboyi araduha ibindi bisobanuro inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere w'iki cyumweru yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi iki cyemezo cyakuruye impaka nyinshi hirya no hino mu gihugu mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hari abemeza ko kwemera guhinga urumogi mu rwanda bizatanga icyuho ku bajyaga barugura rubahenze bakabasha kurubonera hafi ukurikije amakuru duhabwa n'abantu duhura nabo hano hanze bavuga ko rwazamutse cyane ku buryo buhanitse mu biciro cyane cyane hari za biryogo na nyamirambo hari abantu rwose barucuruzaga ari nk'umwuga muri za mirongo icyenda n'icyenda bibiri utubure tubiri ngo niko batwita twaguraga igiciro cya mirongo itanu nyuma biza kujya kuri mirongo itanu ari kamwe biza kuzamuka muri za bibiri na kangahe bijya ku ijana biza gusimbuka muri za bibiri na gatanu na gatandatu na karindwi kakagura magana atatu magana atatu iza kubyara magana atanu ubu ngubu iyo ubabajije abo tuganira nabo tutese ya mari yanyu iracyabaho bati kamwe kagera kuri bitatu bitanu ndetse iyo twabuze kamwe bagatangira bitanu urumva niba abaturage bavuga ngo ni imari yabuze nubwo leta izashyiraho inze ingamba zikomeye zo kugira ngo ruhingwe n'abemewe kandi rucungwe ntihazabura urusohoka ngo rujye muri abo barubuze ngo barebe uko bakwigenza ku biciro bihanitse umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga faustin nteziryayo atangaza ko nubwo leta y'u rwanda yemeye ko urumogi rwahingwa mu gihugu mu mategeko y'u rwanda urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge ndetse abarufatanywe baba barukoresha cyangwa bararuhinze batabyemerewe babihanirwa umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga faustin nteziryayo yabwiye ijwi rya amerika ko gukoresha urumogi bizakomeza guhanwa ibintu ni bibiri kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga icya kabiri kuba ko nk'urumogi ari icyaha ni icyaha nyine ni ukuvuga ngo ntabwo politiki ya guverinoma yafashe ntabwo ari ukuvuga yuko kunywa urumogi ari atari icyaha kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kizagumya gukurikiranwa gihanwe n'amategeko guhinga kanabisi kugira ngo bayohereze nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga hari amabwiriza nk'uko nabibabwiye na rdb yahise ishyira hanze kugira ngo akurikizwe minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel yasobanuye ko urumogi rusanzwe rwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa ku ndwara zinyuranye u rwanda rukaba rwifuza kugira uruhare mu kugeza iki gihingwa ku isoko mpuzamahanga ni ibimera byifashishwa mu gukora imiti imiti yifashishwa mu kurwanya cyangwa se mu kuvura abarwayi bafite uburibwe bukabije imiti yifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ku buryo bakenera ko iyo miti idasanzwe nabo bayibona twari dusanzwe rero twitumiza hanze ariko turashaka natwe kugira uruhare mu gutanga ibyangombwa kugira ngo ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bikora imiti nk'iyo ngiyo tubiha ibyo bakeneye kugira ngo bakore iyo miti kandi tuninjize amafaranga amabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb agaragaza ko hazagenwa amabwiriza akomeye haba mu buryo bw'amategeko n'umutekano w'aho ibyo bimera bizajya bihingwa rdb igaragaza kandi ko ubu buhinzi buzakorwa n'abantu babiherewe uburenganzira nta mazina y'abantu baba baratangiye kugaragaza nk'abifuza kwinjira muri ubwo buhinzi yagaragajwe gusa icyo rdb imaze gusobanura ni inyungu z'amafaranga igihugu gishobora kuzakura muri iki gihingwa kugeza ubu ubuhinzi buzakorerwa ntiharatangazwa gusa rdb isobanura ko buzakorerwa ahantu hihariye harinzwe ku buryo bukomeye ku buryo bitazashoboka ko urumogi rugera mu baturage asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mateka habayeho noneho venuste nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa cumi ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi perezida robert mugabe wa zimbabwe yongeye gutangaza ko yiyemeje gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo guha abirabura ubutaka bwari bufitwe n'abazungu iyi gahunda yateganyaga ko abazungu bazamburwa ubutaka badahawe indishyi perezida mugabe yanze kubaguranira cyangwa se kubaha indishyi avuga ko abakoloni batigeze bagura ubutaka batwaye abirabura nubwo bwose iyi gahunda yari guteza ibibazo mu buhinzi kubera ko bwari bufitwe ahanini n'abazungu leta yarayikomeje leta yemeye kwishyura amazu ariko ntiyatanze indishyi ku mukoro n'amafaranga byari byarashyizwe muri iyo mirima mu gihe cy'imyaka myinshi perezida mugabe yageze n'aho abwira ubwongereza ko niba bushaka ko abahinzi b'abazungu bahabwa indishyi ubwongereza aribwo bukwiye kuyitanga nk'uburyo bwo kwita ku benegihugu babwo amasambu agera ku bihumbi bibiri yafashwe n'abahoze mu gisirikare bari bararwanya intambara yo kwibohoza kandi byari byavuzwe ko azahabwa abahinzi baciriritse b'abirabura ikibazo ni uko abafashe ayo masambu batakomeje kuyahinga nk'uko byakorwaga mbere ndetse bamwe mu bayafashe ntibari bahugukiwe mu by'ubuhinzi zimbabwe yahoze ari ikigega cy'afurika yahise izahazwa n'inzara nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu ubukungu ntiburazanzamuka
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishingwa rya komine minembwe mu ntara ya kivu y'epfo ryateje impaka ndende hagati y'amoko atandukanye ahatuye icyemezo cyo gushinga iyi komine ya minembwe cyafashwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yatangiye gukora mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kubera impaka ku ishingwa ry'iyi komine ya minembwe perezida felix cisekedi aherutse gutegeka ko abayobozi bayo bahagarikwa by'agateganyo mu gihe iki kibazo kirimo kigwa ese izi mpaka zishingiye ku iki mugenzi wacu edi rwema yabibajije bwana ntanyoma delphin umuhanga n'umushakashatsi mu bya politiki y'akarere muri iki gihe ntanyoma arimo arakorera impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya erasmus mu buhorandi minembwe mu gihe ibona ibibazo nka bitatu icya mbere ni uko hari kontekisite y'intambara iguma nyine ikagaruka mu buryo butandukanye wenda siyo ngiye kuvuga ariko iyo ni imwe muri elementi zihari zituma ubuhaye havugwa cyane hajemo n'ibintu by'abasoda barimo wa mukoroneri umwe watorotse ibintu nk'ibyo ngibyo asipe ya kabiri ni y'uko habayeho insitasiyo y'umwanimateri kuri komine abantu bamwe bavuga ko idakwiriye kubaho kubera impamvu zibiri hari abavuga ko idakwiriye kubaho kubera ko ari ubutaka bw'abandi ariko hari n'abavuga ko idakwiriye kubaho kubera ko ngo porosedire itakoreshejwe neza uko bisanzwe biza bikorwa ni ukuvuga ngo hashobora kuba harabayeho manipulasiyo kuri egisitensi runaka yatumye minembwe ishyirwa kuri lisite y'amakomine ariko bitaranyuze muri proposition ya provensi cyangwa icyo twasambye provensiya asipe ya gatatu umuntu yoreba ni uko bano ba animateri bashyizweho icyo bita instalation hari delegasiyo nini yavuye i kinshasa yaje no gukurikirwa lerandeme bukeye bwaho na visite ya representante speciale wa nations unies yajyanye na ambasaderi wa us muri congo iyi delegasiyo yari igizwe na baminisitiri babiri barimo minisitiri wa defense barimo minisitiri wa decentralisation abadepite bageze ku icumi na bangahe abajenerali bageze nko kuri bangahe bari kumwe na chef de major general wa force zarmee de la republique demokarasike du congo aricyo cyitwa frdc ibi bintu bitatu bituma minembwe ihinduka ikindi kintu kitari gisanzwe kubaho icyo nicyo mubona gituma ivugwa cyane mu bijyanye n'uko umukuru w'igihugu yategetse ko igirwa komine benshi baravuga ko bitari bikwiye nawe wari uvuze ko hari abatekereza ko porosedire cyangwa se uburyo komini ishingwa bitakurikije ubundi inzira bisanzwe binyuramo icyo kibazo cyo mukivugaho iki mubona gishobora kubangamira icyo cyemezo cy'uko iyo komini ya minembwe yabaho reka nsubire inyuma wenda ndebe ko nakumvise neza umukuru w'igihugu icyo yavuze ni rangaje politike isaba wenda abanyamategeko kuyumva neza no kumva uko porosedire zigenda yavuze ngo mbaye mpagaritse ibyo bintu byose byakozwe ntabwo yavuze ko ahagaritse komine abantu b'interipuretari bavuga ko yahagaritse icyaba cyitwa instarasi y'abanimateri cyangwa na notifikasiyo yabo wenda mu majambo makeya kugira ngo abantu bumve icyo turi kuvuga ni uko komine igenwa bikozwe na proposition ya ya province bikoherezwa kuri nivo centrale Kinshasa bikanyura mu bintu byitwa amadekre noneho iyo dekre imaze gufatwa bishyikirizwa amaprovince akaba ariyo amenya uko abikora iyo amaze kubikora komine zimaze kwemerwa guverinoma centrale binyuze muri proposition ya perezida na minisitiri wa interieur kora nomination icyitwa acte yo kunoma bakavuga ngo tunomye runaka na runaka kaburugumetre sonajwa ibi byarakozwe kuri minembwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize hazamwo izo ntambara nyinshi noneho ejo bundi ku minsi mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kw'icyenda nibwo guverineri hamwe n'iyo delegasiyo yensitaye abantu imatera ufite ko yensitaye abantu imatera ni nko kubabwira ngo noneho dore ngaba abantu banyu turababahaye ntibabakorere ni nko kubinika mu yandi majambo mbona bakoresha instarasiyo cyangwa rimwe na investiture ariko wenda ku rwego rutoya icyo perezida yavuze yaravuze ngo mbaye mbihagaritse ariko akoresha akora ku ijambo rivuga ngo habayeho notifikasiyo na instalasiyo reka ko yari avuze ngo mbaye mpagaritse bino bintu byombi ikibazo kigoye kumenya ni ukumenya ngo ese koko ino komine yagiyeho mu buryo butari bwo iki kintu ntikirabona umuntu ugihagararaho neza ngo avuge ngo nicyo uretse ba bantu benshi baguma kuvuga ngo ntabwo twemera ko ino komine ibaho abo nibo bazana kino kintu wenda ntekereza ko ari ingenzi kugira ngo abatwumva bumve uko byagenze ni uko hari abantu b'abadepite bo muri provinsi ya sikivu bagiye kureba perezida baramubwira bati habaye ikintu cya instalasiyo yakozwe ariko yakozwe ahantu tutemera twemera ko bibaho hari hari n'intambara hari n'abari bakoze amamenasi bavuga ko ngo bagiye kurwana cyane ariko n'ubundi bari basanzwe barwana ndakeka ngewe mbona ibintu bibiri komine ya minembwe iraye yaragiyeho bitaranyuze bitaraje kuri lisite ya provensi bavuga ko lisite za provensi zizana n'amanekise yayo yose anekise ubu ndashaka kuvuga iki haba hakozwe ibintu by'amadesante bakagera mu bice bitandukanye kureba bya bintu bisabwa kugira ngo komine izeho noneho proposisiyo za provensi zamuka zigikinshasa zijyana na ya dokima ntoya ivuga ngo dore ngibi ibyo twagenye ariko n'aya manekise yose ni ukuvuga ko guverinoma santare ifite ububasha bwo gukora ikindi kintu gitandukanye na cya kindi igendeye kuri ya madone yahawe icyo maze kubona amaze kuvugana n'abantu benshi bemeza neza ko atari na minembwe yonyine iri kuri iyo lisite itarazamutse kuri lisite ya ya provensi ndagira ngo uranyumva neza si minembwe yonyine hari izindi komine zi- ziri kuri iyo lisite zabonetse kuri kuri dekire yakorewe i kinshasa ariko zitari kuri ka kadokima kanyura kuri social media ufite dokima yanyuze kuri social media ntituramenya neza niba ari iyande niba ari inde ishobora kuba yazanywe n'abantu gusa ba- ba- bashaka ku wenda gukontesita Ah, ubu ngubu ah, haracyari ibiganiro ngira ngo ku rwego rwa rwa guverinoma santrale ah, wenda bigenda bigana ko ba- ba- bashobora gukarifiya neza ikizokorwa kuri iyi komine mu gihe ba- babonye ko wenda ya- yagiyeho mu buryo nyabwo cyangwa yagiyeho mu buryo butari Ah, wari uvuze ko ah, si komine minembwe yonyine ah, ishobora kuba ah, wenda abantu bakemanga ko hari izindi komine nazo ziri mu rwego rwa komine minembwe ariko zo zitarimo kuvugwaho nk'uko yo ivugwaho Ah, wibaza ko impamvu abantu ariyo bibanzeho muri iki gihe ni iyihe Um, njyewe nk'umwanalisite ndabona ibintu bibiri iya mbere ni uko um, komine minembwe ubwayo abantu ba- abantu ndeka n'uburyo gukoresha ngo benshi bayishakaga kubera ba bandi bavuga ngo igiye kuza ku- kuba ahantu hatuwe n'abantu benshi yantegiyeme batari abanyagihugu iyo ni asipe imwe icya kabiri ni uko ah, yaje mu z'imbere za- zabonye abantu imateri zabonye abantu ba- ba- baziyobora ariko iki nacyo gifite igisobanuro imbere iriya ni uko yo yari isanzwe imeze nk'aho izi ikora iravuka mu bintu byitwa ama- ama- mm, amaposite dankadurema igihe kimwe yanagiye no kuba ndetse nka nka- nka- nka teritware mu gihe cya fcd ariko nyuma yaho hagumye gukora abantu bitwa ngo na- baza bakora mu bintu byitwa amankadurema amaposite dankadurema ni buba ari nk'ubundi buryo uburyo amateritwari yadereze atiribisiyo yayo ku ku mansita amwe n'amwe Um, donc ubwo nari mvuze ngo ni ibintu bibiri ni uko abantu ba- ntibayishaka baravuga ko idakwiye kubera ko ikorerwa ahantu hatari abanyagihugu habayeho n'amadekararasiyo menshi avuga ko ubutaka bw'abandi buhaye bunyagwa n'abantu batari buhaye bunyagwa bwe guhabwa abantu batari abanyagihugu ariko kandi noneho ikaba yaraje no muri izi za mbere za- za- zakorewe ama installation zashyiriweho abantu imateri izi ni zo mpamvu wenda mbona zibiri zinini ariko iriya ya mbere niyo nini cyane ni nayo mpamvu yitabwaho kuko urebye mm, hari abantu bemeza ko uh, nka- nka makomine amwe yagiyeho mbere hari utuntu n'ubundi abantu batumvikanaho kubera ko biba bikiri ibibazo ni abantu bamwe ba- na- na ma- ni ibintu byitwa amantite hayakorera n'ubundi mu yandi hacyarimo ibibazo byinshi ariko izi ngizi zirebye ntizifite ibibazo byinshi k'iya minembwe urebye kiriya cya mbere cy'uko abantu babona ko ata- atari ihaye ihabwa abantu batayikwiye nicyo kinini cyane noneho babona ah, i- kwiraguma kugenda imbere akaba aribwo bagira imbaraga nyinshi zo kuyi- zo kuyirwanya Mm. A- ariko icyo ngicyo cy'uko ihawe abantu batari abanyekongo siko bimeze kuko abanyamurenge ah, mu itegeko nshinga ry'igihugu barimo nk'abaturage ba kongo ahubwo reka mbere njye nkuko mbisoma ni uku nguku ni ikibazo cy'uko abantu batumva icyitwa desantarizasiyo ngira ngo ni ni ikibazo gikomoka muri muri muri muri politiki ubwayo itarasobanuriwe abantu ahantu hashobora guturwa n'abantu b'abanyamahanga bakeneye serivisi za leta ukabasanga wenda kuri mirongo urwenda n'icyenda ku ijana bose ari abari- ari abanyamahanga batari abanyagihugu ariko bakeneye serivisi za leta desantarizasiyo ntizireba icyo kintu desantarizasiyo iravuga ngo abo bantu bakeneye kwegerezwa zino serivisi kugira ngo bazi- zize zibageraho bitabagoye kongo ni iki- ni igihugu kitagira ibarabara kugira ngo uve ahantu ugenda ahandi bigusaba gukoresha iminsi itatu ibiri ine Um, iki ngiki gisaba kubanza kubura umunyamahanga utari n'umunyamahanga ariko of course a- abanyamurenge ah, uretse na constitution y- yonyine na- na- ni abanyagihugu ba kongo n'ubwo abantu bat- batabemera ariko mbweka ko ikibazo kinini cyane ni uburyo abantu batarumva ino ino desantarizasiyo reka nguhe umufano wenda mutoya woroshye ah, uyu mwaka ushize mbaye nkora recherche yanjye na- navize itanu bita imisisi ni ni muri iyo teritwari nyine ya fizi iyo iyo iyo antite baza bindamo ibintu byitwa inoro um, irimo abanyamahanga barenze mirongo itandatu ku ijana ariko bakeneye serivisi za leta kubera ko bakeneye kuba rejisitire bakeneye kumenyekana ngo ni bande ibyo byose ni- kugira ngo uve imisisi ugenda kuri teritwari ya fizi ni urugenzi rugusaba uhaye ugenda byibuza amasaha atatu kuri moto ugenda n'amaguru ni kure cyane icyo kibuza ko serivisi za leta zihabwa bariya bantu bakaguma bakabaho mfite nkeka ko ari ni uburyo abantu bumva nabi ariko ndetse abanyamurenge nubwo hari abatabemera ariko ni abaturage ba kongo bwana rukumbuzi delphine hanyuma umushakashatsi ukaba n'inararibonye muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane akarere ka minembwe ituyemo ndagushimiye cyane ku bw'akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama